dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe etienne karekezi nongeye kugushimira kuri uyu mwanya kandi n'abadukurikiye ndabasuhuje mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cya none kiribanda ku iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda ni iteka ryasohotse ku itariki umunani z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ni nyuma y'aho ubundi uwashakaga gukuramo inda byabanzaga kunyura mu nkiko ni iteka rifite ingingo cumi n'eshatu ariko ntituzitindaho zose muri dusangire ijambo duhereye ku ngingo ya gatatu y'iri teka isobanura impamvu zemewe gukuramo inda mbere na mbere usaba gukurirwamo inda agomba kuba ari umwana usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato nk'umugabo n'umugore ashobora kuba inda yarayitewe n'uwo bafitanye amasano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri cyangwa se ku ibindi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite iyi ngingo ikomeza ivuga ko haseguriwe ku biteganywa mu ngingo ya cumi na rimwe y'iri teka usaba gukurirwamo inda adasabwa gutanga ibimenyetso by'impamvu ashingiraho iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwayikuriwemo yatanze amakuru atari yo yirengera ingaruka zabyo hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko naho ingingo ya kane y'iri teka irebana n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda ikavuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'uyitwite cyangwa ubw'umwana atwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri ni ukuvuga amezi atanu ingingo ya munani y'iri teka rigena ibikurikizwa mu gukuriramo umuntu inda isaba kugaragaza mu nyandiko ko umuntu yemeye gukurirwamo inda isobanura ko usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose iyo umuntu usaba gukurirwamo inda ari umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe umuhagarariye byemewe n'amategeko niwe ugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo iyo umuhagarariye wemewe n'amategeko abyanze ukwemera ko umwana niko kugenderwaho mbajyanye ku ngingo ya cumi n'imwe y'iri teka irebana no gukurirwamo inda ku mpamvu z'uko bibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite mu bigomba kubahirizwa harimo kwemeza imiterere y'ikibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite bikorwa nibura n'abaganga babiri umwe muri bo ari inzobere mu byerekeye kubyaza no kuvura indwara zifata imyanya y'imyororokere hagomba kugaragara ukwemera mu nyandiko ko utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe bisaba gukora raporo ikorwamo kopi ebyiri zigashyirwaho umukono na muganga wemewe na leta n'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe kopi imwe ihabwa utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko indi ikabikwa ku kigo cy'ubuvuzi gusa dusubiye hejuru gato ku ngingo ya cyenda irebana no guhabwa serivisi yo gukurirwamo inda irajya gusa n'ivuguruzi ya cumi na rimwe iratomora ko umuntu wifuza kubona serivisi yo gukuramo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi yihitiyemo cyabiherewe uburenganzira no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro rumwohereza iri teka risohotse mu gihe mu mwaka ushize habaruwe abakobwa batewe inda basaga ibihumbi cumi na birindwi mu gihugu hose abatemeranya n'iri teka se barasanga rizagira izihe ngaruka ku muryango nyarwanda abaryemera se bo barashingira ku kiguma ku nyakiramajwi yawe tukimara kubona iry'iri teka rya minisitiri byabaye ngombwa ko twumva icyo inzego zitandukanye zibivugaho murumva aho kiliziya gatolika mu rwanda ihagaze kuri iyi ngingo imiryango itari iya leta nayo iri muri iki kiganiro murumva ubuhamya bw'abakuyemo inda bikabagiraho ingaruka ibitekerezo by'abandi baturage twagombye kubana n'abaganga ariko ntibyazukundiye abana abana
mbaha ikaze mu kiganiro dutangiranye na musenyeri antoine kambanda wa arikidiyosezi ya kigali avuga aho kiliziya gatolika ihagaze kuri iri teka yari kuri mikoro ya mugenzi wanjye asumita kaboyi twebwe nta mwana n'umwe nta nda n'imwe twemera ko yavutswe ubuzima kuko umwana usamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo hari ababivuga cyane cyane nko kuri aba bana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabibyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenya gufata ibyemezo ni uwamuhohoteye Eh, yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikologike kuko eh, gusama no kubyara hari ubumwe baba bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane ni igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu dukwiye kuba aba mbere mu kurengera ubuzima umunyarwanda aravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakirisitu nyine amategeko ashobora ku- kubyemera eh, y'abantu ariko ay'imana arabibuza hagati rero yo kumvira imana eh, n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore Eh, ugomba rero eh, umutimanama tugomba kuwurera no kuwutoza kuko ejo uzagucira urubanza nyuma yo kumva icyo kiliziya gatolika ivuga kuri iri teka rigena ibisabwa mu gukuramo inda nabajije bwana evariste mu rwanda shyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda krado mu mpine icyarimwe n'imboni y'uburenganzira bw'umwana abanza kumbwira ko bo hari byinshi batemeranyaho naryo mbere na mbere twebwe ikintu cya mbere tutemera ni uko kwica ari icyaha kandi kuvanamo inda ni ukwica umuntu ibyo turahabana uburenganzira bwa muntu hashingiwe ko mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo yayo ya gatatu havugamo yuko ibihugu byose bigomba gushyira inyungu z'umwana mbere y'ibindi byose icyo bita best interest of a child bivuga ngo uriya mwana baba ba- bemereye ko akurwamo yicwa biriya bintu bangamiye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko muri politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana igihugu cy'u rwanda kigenderaho ya- yakozwe muri bibiri na cumi na rimwe mu gice cyaho cya gatatu agaka ka gatanu havugamo yuko uburenganzira bw'umwana bwo kubaho ari ntagereranywa cyangwa nta muntu ugomba kubuhungabanya bivuga ngo uriya mwana rero iyo umuntu avaniwemo inda uriya mwana aba yishwe kandi mu by'ukuri afite uburenganzira bwo kubaho rero twebwe izi kondisiyo zose zivuga ngo bavaniremo umwana inda ntabwo tuzemera kereka imwe yonyine ubwo imwe uravuga nk'iyihe iyi ngiyi ivuga yuko umuntu ashobora kuvanirwamo inda igihe babona ishobora kumugiraho ingaruka ikaba yamugutsa ubuzima cyangwa yagutsa ubuzima bw'uwatwite iyo niyo kondisiyo yonyine twemera kuko aho ngaho haba habayeho kurengera uburenganzira bw'umuntu washoboraga kubigenderamo nubwo hari undi wenda uba ubujijwe ubuzima ariko ziriya kondisiyo zindi zose ntabwo tuzemera musanzwe mukurikirana iby'uburenganzira bw'abana by'umwihariko abafashwe ku ngufu tujya tubona munabikurikirana mu manza zabo mu nkiko ubu imibare muheruka ihagaze ite ku bana bafashwe ku ngufu
bo kugeza ubu ngubu eh, umwaka ushize eh, abana bari bahari batwaye inda ngira ngo twebwe ubushakashatsi twakoze nubwo twakoze muri eh, bibiri na cumi na karindwi ariko imibare yose y'abana batwa- batwara inda tugenda tuba tuyifite ushize bari abana basaga ibihumbi cumi n'icyenda hagati y'umwaka wa bibiri na cumi n'umun- wa bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani hiyongereyeho abana ibihumbi bibiri magana atanu kuko imibare y'aba- y'abandurizaga byari ibihumbi cumi na birindwi bikomeje kubatera impungenge rero bikomeje kudutera impungenge ariko ibaza abana ibihumbi cumi n'icyenda wenda baba bakuriyemo inda bose kuko hari igihe icyemezo cyo gukuramo inda n'ubwo bavuga wenda ngo yari umwana muto w'umuntu umurera cyangwa umufite ububasha n'ufata icyo cyemezo ruvuga ngo hari n'izindi ngaruka hafashwe n'icyemezo cyo kuhakoreramo inda byatera ibaze none umwana uzakurirwamo inda wenda mu minsi iri imbere ntazongere kubyara azahorana igikomere kivuga ati njyewe nakabaye narabyaye none bambaniyemo inda azahorana igikomere kizanamwica mu bwonko ariyo mpamvu twebwe twumva ingufu nyinshi cyane zigomba gushyirwa mu gukumira tukamakinga shuwa ko nta mwana wongera gutwara inda. tugakumira noneho n'ababikora bakabihanirwa ariko kurenza yuko wafavuriza ahubwo abatera abana inda uvuga ngo n'ubundi muzitera abana tuzazibakuriramo hari impungenge abaturage basanzwe batugejejeho bavuga ko ririya teka rya minisitiri rishobora kuzongera ubusambanyi mu gihugu bihagaze bite kuri mwebwe muri karado natwe niko tubibona kuko ni ukuvuga ngo hano n'ikindi kintu bafavoriza bafavoriza umuntu wateye inda hari nk'aha ngaha bavuga ko umuntu ashobora kuvanirwamo inda bigaragaye ko yatewe inda ari umwana bivuga ngo nibigaragara ko yatewe inda ari umwana bakayimukuriramo abantu bose bazayoboka gutera abana inda kuko bazi ko n'ubundi bazayimukuriramo kubera ko yayitewe ari umwana icyo ni icya mbere icya kabiri abantu bagiye gukora ubusambanyi nk'uko abaturage bivuga ubusambanyi butanakingiye bavuga ati n'ubundi nintwara inda nzagenda mbese ko bamfashe ku ngufu kuko hari abantu bavuga ngo ikintu gituma umuntu avanamo inda kandi none ikindi kintu kidasobanutse muri iri teka baravuga ngo umuntu wese ugaragariza muganga ikimenyetso cy'uko ashaka kuvanirwamo inda ufite aho bakenera ikimenyetso ni igihe bigaragara ko umuntu inda yamugiraho ingaruka ariko ntibavuga uyu muntu uzaza avuga ko yafashwe ku ngufu ikimenyetso zaza yereka ntacyo bavugamo bavugamo yuko igihe ashakiye cyose ngo azajya agenda ku muganga ubyemerewe ngo noneho ngo umuganga ubyemerewe bya bitaro basobanuye ngo ni ibitaro ngo bifite ububasha ngo byemewe na minisiteri ni ukuvuga ngo umuntu azajya aza nk'uko uje kwivuza bisanzwe uvuga ati ngewe umuntu yafashe ku ngufu mumvanire impeta nta kimenyetso azanye ngo cyerekana ko bamufashe ku ngufu nta rukiko rwaciye urubanza ngo rwemeze yuko umuntu yafashwe ku ngufu twebwe ahantu twumva bizagira ingaruka kurenza uko hari igisubizo none mwiteguye kubwira iki guverinoma kuri iri teka rya minisitiri cyane ko mukomeza kugaragaza izo mpungenge twebwe ikintu twiteguye kuganirizaho guverinoma mbere na mbere tugiye gutumiza itsinda ryacu ry'abanyamategeko bacu twicare dusesengura ingingo ku yindi noneho dutegure n'inyandiko igaragaza impungenge zacu kimwe n'impungenge z'abaturarwanda ngo byumvikane ko tuzanagira abaturarwanda tugira ibyo tubaza icyo babivugaho noneho nitumara kugira impamvu zifatika nk'uko nabivuze duhuriyeho na benshi hanyuma twandikire ababishinzwe dusaba yuko babirebana ubwish- ubushishozi n'ubwo iteka ryamaze gusinywa no kunyurwa mu igazeti ya leta ariko nkeka atari bibiriya bimwe bigahinduka kuko hagomba kuba hari ibintu bisobanutse birimo cyane niba wenda n'uyu muntu bavuga ngo warafashwe ku ngufu banamwemerera ngo uvanemo iyo nda ariko twebwe twumva atari ngombwa kuko ni ukuvuga ngo ni ukwica umuntu mumaze kumva izo mpande zombi noneho reka mbumvishe bamwe mu bihekuriye aba mu minsi ishize basohotse mu buroko kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu paul kagame aba bari bakiri kuri gereza baduhamagaye mu gitondo abantu bahawe imbabazi na perezida wa repubulika nibwo rero twiyumvishe utaragerwaho umutima wari watuvuyemo umuntu yumva yabaye igishishungwe ariko bamaze kuwuhamagara n'abo tubana bose ubu ni ibyishimo bi- mu by'ukuri nabaye nk'umuntu ubonekewe ndishima cyane ntumara nk'umuntu utaye ubwenge kubera ibyishimo byinshi kuko nubwo numva ko ngomba kuba ndi kuri iyo lisite ariko sinabyizeraga nagize ibyishimo birandenga kugeza na n'iyi saha ntabwo ndabyiyumvisha ahari ndi bubyemere hari uko mbonye ndenze geti ntashye meze nk'umuntu uri kurota nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda mbona nta bushobozi mfite inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi niburanira nabi yitwa kwihekura ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu kuko inda yari ikuze ubu burundu rero nari nyimazeho imyaka makumyabiri n'umwe ubu rero igihe kikaba cyari kigeze nkaba nshimira imana cyane ko ingiriye ubuntu nyeretse ukuboko kwayo nkaba mvuye muri ubu buzima bwa gereza nsubijwe mu buzima busanzwe iyo myaka yose nta muntu wansuraga ni ubuyobozi bwa gereza bwadufashaga nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite mfite imbogamizi z'ahantu ngomba kujya cyane cyane ko ndahangaha ndibaza n'ukuntu ndi buhave isomo nara- nariribonye cyane kuko narababaye cyane buriya aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye mu by'ukuri naragororotse aho ngiye muri sosiyete nyarwanda arabo nsanze nabasha kubigisha nkabigisha ububi bw'icyaha kugeza n'iyi saha ntabwo igishyika kuri jyewe cyari cyashira n'ubu nda- ndumva umutima utarajya hamwe ndu- ndahagarara amaguru agahinda umushyitsi ntabwo ndabyumva neza n'ubungu mu by'ukuri ubu ndumva mbaye- meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze i gasozi kuko byanshanze hanze sinyibuka umuntu ari muri gereza agira igihe kinini cyo kwitekerezaho cyane ko uba uri ahantu hamwe mu by'ukuri naricujije kandi n'abandi baricujije ndizera ko twaragororotse kandi twaranize bihagije ndizera ko ibingibi tutazongera kubisubiramo bakigera iwabo mu miryango byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika yongera kubaganiriza uyu tuzigama imyirondoro ye n'aho aherereye ari kumwe na asumuta kaboye ubwa mbere nyine natwenda ni gatoronkomi ariyo y'uyu mwana uyu nawe ni uwo wanjye birangije nyine mbura amahirwe yo gukomeza kwiga ndamurera noneho umugabo twabyaranye akomeza amfasha uyu nguyu ni umusirikare aho avuye i darifuru bibiri na cumi na gatandatu turongera turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyine ambwira ko ngo inda atari iye mbona nyine nta yandi mahitamo yo kubikora uyu nguyu yari akiri muto yari afite imyaka ibiri kurera indahekana ntabishobora ntekereza rero kuyikuramo wayikuyemo gute wagiye kwa muganga wavuye abantu eh?
ni umuntu nabwiye nyine abimfashamo nakoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye wa muntu nyine amvamo arabivuga yari afite amezi angahe ari indwi yari umwana ugaragara yari umwana nyine yari akuze nyine nyuma y'ibyumweru bibiri nagiye kumva nkajyana umuntu ava mu isoko arambwira ati uwo mumama ati hari umuntu yabwiye ati wakuyemo inda itangira gusakara gutyo ku cyumweru mu gitondo kuri makumyabiri n'umunani z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi ko nagiye kumva mbona abayobozi b'umudugudu bangezeho uwo mumama yari yabahaye gahunda zose y'ahantu twabikoreye bajya kureba aho byabereye nyine umwana biba ngombwa ko bamukura muri tuwarete twe twamusize birangiye bahita bamfite banjyana kuri polisi ku muyumbu baramfunga njya kuburana naburaniye ngoma na- bankatiye burundu maze gukatirwa burundu nyine bahise bamanura banjyana muri gereza nkuru y'abadamu ndajurira ngezemo maje kujurira hashize nk'amezi ane njya kuburana ubujurire rwamagana rwamagana bankura kuri burundu bampa imyaka icumi byarangoye cyane ubyumve
kuko umwana w'amezi arindwi n'umwana ufatika wowe hari intimba ugira icyo kintu ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana reka reka uretse kumurebera aho ngaho nkamwihorera gusa mwituriza mba numva ko ashobora kumbwira ati si uwawe aho wamusize si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo no muri gereza nkigeramo ntabwo nateruraga abana uretse wenda urukundo rw'umwana rukunda kuza nk'uwo nguwo uretse ko nawe hari igihe atanyemera atavuga ko ndi mama we mama wanjye niwe avuga ngo niwe mama we ariko nyine intimba yo ntabwo yabura ariko iyo ntimba abantu ntibayibona mwe mwabibayemo iyo ntimba ingana gute iyo nimba ntabwo yoroshye bamwe bavuga ko nyine ngo n'ubundi ngo leta iri gukomeza kudushyigikira n'ubu- n'uko twataga ariko bari kuvuga ngo nimutahe n'ubundi mujye kuzitwara nyine bari abantu baba barazize jenoside ntabwo baba bishimiye twebwe bahaye imbabazi ngo dutahe kubera ko baba bakoze uburoko burebure ngo nimugende n'ubundi mujye kuzikuramo leta yarabibemereye ati n'ubundi ejo muzagaruka muhadusiga tukababwira ati ntabwo bishoboka ubu ngubu itegeko ryaraje n'ibizajya bibaho byabaye nk'impanuka ni ukujya kwa muganga se cyangwa ukabibwira ubuyobozi bukwegereye ikibazo wagize wowe reba nk'uwo mwana bashyize muri tuwarete abantu bakajya kumushakamo ayo mashusho ntabwo ugaruka Mm, aragaruka ariko nyine ngerageza kubyikuramo ariko hari igihe bigaruka bigaruka bisa bite bigaruka nyine mbibona uko byari bimeze uko nabigenje uko nabitangiye umwana wawe yari umuhungu yari umukobwa yari umuhungu ukibaza uti wenda yari kuhagenda yari kuba afite Mm, yari- yari kuba afi- a- agenda nk'abandi bana cyangwa abo twe dufite twatwaye inda rimwe abana babo baragenda nanjye nkavuga nti ubu ngubu nanjye bangana gutya ariko ngerageza kubyikuramo hari igihe bigendanye n'igihe bigaruka ntabwo bijya bishira burundu ngo bimvemo ni ryari bigaruka kenshi ni ryari bigu- bikuzahaza cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kunsura bo bafite cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana
urumva ko wanigaga abo mwiganaga ubu bageze he bararangije bamwe aba- mm, ufite imyaka ingahe mbese makumyabiri n'itanu nzayuzuza mu kwa cumi n'abiri Mm. abo mwiganaga bararangije iniverisite ahubwo cyangwa eh?
universite abandi nyine batabasha- batabonye ubushobozi bwo kurangiza abize imyuga bafite akazi
iyo ubibonye ibyo bimera gute bintera agahinda ariko nyine na- nanjye nkavuga nti nzasubira ku ishuri mba mbitekereza ko nzasubirayo twahoze tuvuga mbese ingaruka zigendanye no ku n'ihungabana niko umuntu yabyita ingaruka ze zo kuba akabaro muri sosiyete zo zimeze gute nk'uyu munsi bimeze gute uyu munsi nta kibazo nyine ababyeyi nta kibazo dufitanye keretse nyine nk'abantu nyine dura bakavuga ati waragarutse nta muntu wari wambwira nabi nk'uko bavugaga nagiye wagiye byari bimeze bite nyine bavugaga ko nasebeje umuryango nishe umwana bamwe babeshyira mu- hano mu- ababyeyi banjye ko babiziho kandi pe nta muntu n'umwe wari ubizi ko ntwite umuntu yakwibaza ati wenda uyu mukobwa ni igisimba umuntu utinyuka kwiyicira umwana wari usanzwe bakunda cyane nari isanzwe mbakunda ubyumve cya- no mu rusengero aho nabaga nicaye nabaga nicaye n'umwana ari hirya iriya nkajya kumuterura ntabwo nangaga abana ariko nyine byatewe na papa w'umwana nterwa no guhangayika ko ku- kubarera nta bushobozi ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ndabyiherana sinabibwira ababyeyi nifatira umwanzuro gutyo ababyeyi bagize umwanya wo kubasaba imbabazi nigeze kubandikira urupapuro ariko mama niwe nandikiye ntabwo ni ntabwo nigeze mubaza narwara mu- kugezeho ariko nimugura nabitekerejeho ko nzabasaba imbabazi ubu bakureba gute uracyafite ikimwaro nyine kuri njyewe iyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye rwamagana n'umurambo ari we bari kubwira ngo nawe uterure nagire gute mba numva hari n'igihe mba numva ntabana nawe no kumureba mu maso yabingoye nkigera no muri polisi nashatse no kwiyahura ariko biranga gerageza no gutoroka nabwo biranga abamama twari turi kumwe n'abamamaje bambwira ati bizashira
intimba yari nyinshi cyane ku buryo wumvaga wakwiyahura ukajyana n'umwana wawe Yego cyane no kubona noneho ibyo nabonye atari nanjye kuvuga ngo bikore bari kubibwira papa utarabikoze ubu se aya mategeko ko barimo kuyavuga ngo uzagenda witabaza amategeko mu gihe wenda baba bafashwe ku ngufu n'ibiki byose itegeko rigurengere ikizarengera umutima wawe ugiye gusandara ni iki Ngo nzamusaba imbabazi nyine numve ko ahari zishize sinzi ariko hari igenda bizashira ko numva ntacyo nakora pe Uyu- mwagiraga abajyanama bihungabana hariya muri gereza ku buryo wakumva eh, warabibabwiraga se ukumva wenda uraruhutse akakuganiriza Mm, mm, habagamo n'abamama nyine twagezemo duhita tuba inshuti b'abanyamategeko bahita bangira inama ukajya bambwira ati ntukabitekerezeho cyane jya ugerageza ubyikuremo bizagera aho bishire muri ibi bintu byose biguhungabanya ikikuremerera kurusha ibindi igituma niyo wabyikuramo ukavuga uti dore reka nasetse nishimye nagize gute ni igiki ikintu kindemera cyane ni uko ni ukubona nyine icyo gihe papa ari we bahaye buri kimwe cyose ngo agikore ku murambo atigeze agiraho uruhare ni nacyo kintu ntekereza cyane kikambabaza
niyo yaba imfubyi cyangwa papa watazwi niyo yaba yirera cyangwa arera bashiki barumuna niyo yaba impunzi mwumva niyo yaba atagira icumbi cyangwa yitwa ubumayibobo afite urubuto rwo kuba byose waruvomera warufumbira akarurira nk'uko urwawe rwarezwe nta rindi banga ryakoze azabadogita
muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika turarebera hamwe iby'iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda muracyari kumwe na eh bagira ubusa reka noneho twumve icyo rubanda bavuga duhereye ku bagabo uko tubyumva ukuntu twafata iryo tegeko ryasohotse ubu ngubu gukuramo inda hari igihe usanga nk'umwana aguye mu gishuko agasama inda itateguwe iyo rero ndumva bakurikije bagasuzuma bakareba niba yahohotewe bayikuyemo numva nta kibazo ariko nk'umugore se uri kumwe n'umugabo ubwo inda ayikuyemo yavuga ko yahohotewe mu muryango w'iwanyu hari aho byigeze bibaho bimeze bite oya mbibona ku mpande no mu baturanyi hari abantu twagiye tuganira bakavuga bati gukuramo inda ubwabyo ni icyaha ni ukwica aho abo ngabo urababwira ngo iki
urebye nyine n'icyaha ku mategeko y'imana nyine nk'abantu bi- bumva bizeye imana cyane ariko kuri ubu ngubu aho turi kubona n'ubundi hari abari kuvuka usanga baba mu mihanda bagakomeza ubona nta kamaro bakwi- bazimarira niyo mpamvu rero inda itateguwe yajya ikurwamo nta kibazo Nje ibyo ntago narindizi ariko ibyo ntago byemewe ntago byemewe gute usibye wenda izindi ndimi twumva ahandi ariko umuco nyarwanda ntago gukuramo inda byawe byemewe kuko ni ukwica
ariko niba bavuze bati umuntu yatewe inda ariko barabona iramubangamiye cyangwa se ibangamiye umwana atwite icyo ngicyo urakivuga iki Oya nyine ubundi aki- akijya kubikora agomba kwishimanira ibintu bibiri gupfa cyangwa se kubyara agomba kumubyara aba ari ikiremwa muntu akajya mu gihugu nk'abandi iryo tegeko ntabwo ndi kuryemeranya naryo Bana, iryo tegeko ryo wapi nta kintu nahuza naryo iryo ngiryo umuntu uko n'umuntu warishyizeho yongere yisubireho arebe inyuma kabisa kubera icyo uvuga ngo yisubireho arebe inyuma kuko natwe ubu abantu bose uko bavutse ntabwo bavutse ari uko iwabo babishaka ariko ubona uko agenda azamuka agenda agira imibereho myiza nyine itandukanye ni ukuvuga ngo wowe wumva gukuramo inda ari icyaha cyangwa se ari kirazira kuri wowe ewa ndumva ari icyaha bikagomba bikaba na kirazira kweli
kuko njye mbyumva bibayeho hariho umusore wayiteye mushiki we atabizi bigaragaye koko ko ari na mushiki we bidashoboka babyumvikanyeho na muganga bakajya kwa muganga muganga akibakorera ndumva njye nta kibazo byaba birimo aho kugira ngo umubyare bamute cyangwa umubyeyi bamwice abo yayikuramo akomeza akagira ubuzima bwiza nta kibazo
njyewe ndumva gukuramo inda bita- atari byiza kubera icyo uvuga ko atari byiza uyu munsi kuba wayisamye ugomba kureka ukayibyara uwo mwana uno si uwo mwana si umuvujije amahirwe yo kubaho umwana ugomba kumureka akabaho kuko uba warabikoze ubikunze nta mpamvu yo kwica uwo mwana bazizubuza ngendo mva gukuramo inda ari nko kwica ni icyaha kuko bibiri iravuga ngo nakumenye icira urusoro mu nda ya nyoko ubwo rero nta muntu batabanje kuba urusoro gukuramo inda rero n'umuntu uba wishe kuko iyo umuntu yamaze kuba urusoro aba ari umuntu kuyivanamo rero numva uba wishe umuntu ni uko uba wishe umuntu mwumva hari ingaruka rizagira iri tegeko ku muryango nyarwanda cyane rizagira ingaruka gute aho rizagirira ingaruka bizatuma abakobwa biyandarika cyane ntibatwara amagabwe ngo ni kuyavanamo nta kibazo icyo gihe rero n'ubumuntu buzaba bugenda bushira mu bantu ukumva byagenda bite nkumva icyabaho ni uko iryo tegeko ritakwemeza ko umuntu akuramo inda ahubwo abakobwa bakwigishwa kwirinda no kwifata kandi biri no mu muco nyarwanda ntabwo ndaba ndi buje kure y'igitekerezo yatanze kuko iyo hagize akantu gatoya umu- k'akanzu umuntu yanyuramo mu gukora icyaha bikaba bimworoheye byatuma ibyaha bigwira cyane niba umuntu yashoboraga kwirinda nk'umwana w'umwa- w'umwangavu akirinda ariko ubu kubera ko abonye itegeko rimurengera noneho barajya bararyamana hano ku muhanda kubera ko bazi yuko ntacyo bitwara batekereza ko rero icyiza bakagombye kugumya gukumira aho kugira ngo bab- baborohereze gukora icyaha abagore nabo bati gusa wenda nk'ibishoboka nanjye nk'umuntu watanga igitekerezo nagitanga ariko ikintu numva ryo kuvuga wenda ngo mm, umuntu niba atwaye inda akat- atayishaka akaba yayikuramo ni nko kwigwiza wenda kuba wabwira umwana wese yavuga ati reka nkuru ibyo nshaka kuko nintwara inda bazayinkuramo ugasanga njyewe numva nta- ntabyemera neza kubera icyo utabyemera se ariko kuvuga ngo umwana atwaye inda uyimukuyemo urumva urumva atari ukujya- atari ukuha aba- abana b'abakobwa urubuga wowe urabyumva byagenda bite yewe kubera nyine nk'uko mbyumva wenda bitewe n'ubushobozi cyangwa nk'ibyo mbona arabyaye amutaye muri wese arabyaye araje arambitse hano ese ikamutereye undi muntu runaka atanazi yamba numva icyo kibazo cyakemuka hakiri kare ataragira izo ngaruka zindi wakagombye gutanga inama zo kubaganiriza wenda cyangwa se ukamubwira uti niba ubumva byanze ugakoresha agakingirizo ariko nakuvuga ngo urakura mu mwana w'umukobwa inda rwose njyewe ntabwo mbyumva neza kuramo inda biragatsindwa si icyaha se ahubwo iyo wemeye icyaha ukemera kuvuga ngo umuhungu araguterese uri umwana akagutereta ukaba uzi ibyo ugiye gukora ibyo bintu biratinyitse twabyirutse tubitinya twanga kurebana n'abahungu ubwo umwana wamenye rero kugikora uremera ukavuga uti reka murerere ubu se ngiye kuzana umwuzukuru wiga hano ku ishuri wumvaga ntamumugara tica ubwo se ko ntayikuyemo Eh, no- nyamubye afite cumi n'itandatu ni umwuzukuru wawe ni umwuzukuru wanjye ngiye kuzana kwica ni ikintu ntashyigikira sinabishyigikira pe ahubwo nahana umwana ni iki kintu kibi ah, cyangwa nabona afite iyo ngeso nkagenda nkabwira abaganga bakareba icyo bamukorera iyo ndayenda ntayitwire none ubwo iryo tegeko no- kuri wowe urumva rizagira ingaruka ki ku Rizagira- muryango nyarwanda rizagira ingaruka ku bana gusambana cyane bavuga bati nintwita bazayidukuriramo ku bwawe rero ntabwo ryagomba gutorwa ntabwo naryemera kwica buri mwana ni umugisha ni umugisha uturutse ku mana pe nanjye wa- wayikuramo gutya ntuzongere kubona n'indi n'iyindi oya sinabishyigikira pe umuntu w'umukirisitu sinabishyigikira nshuti bakunzi badusangira ijambo hariho ncumbikiye ikiganiro cya none nari nabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na eh wagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose